kuri radiyo y'ijwi ry'amerika yivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u burundi iremeza ko abantu ijana na mirongo irindwi n'umwe banduye indwara y'ubushita bw'inkende irahamagarira abaturage gukurikiza ingamba zo kwirinda ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza cy'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko ridwine baradahana minisitiri w'ubuzima mu rwanda abahinzi b'ibigori bo mu karere ka kamonyi baravuga ko bamaze amezi agera kuri atandatu bategereje amafaranga y'umusaruro wabo naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubu muri uyu munota none aba banayazanye ngewe ntacyo yanganduraho mu rugo nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacu ntacyo umariye umwe mu bahinzi b'ibigori visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris yemeye kuzahagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora mu kwezi kwa cumi na kumwe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi ndi kumwe na Toma Kamirindi muri leta zunze ubumwe za amerika christopher ray uyobora fbi ikigo cy'ubugenzacyaha no kurwanya kuneka igihugu ahamya ko cyugarijwe n'ibitero atigeze abona mu mateka yacyo cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga n'iterabwoba mu kiganiro cyihariye n'ikigo ntaramakuru associated press cyo muri amerika ray asobanura ko ibi bitero bituruka imbere mu gihugu no mu mahanga mu rwego rw'ibiva hanze ashyira ku mwanya wa mbere na mbere ku rutonde leta y'ubushinwa yemeza ko iri ku rwego rwo hejuru mu bikorwa byo kuneka amerika kwiba imitungo bwite mu by'ubwenge no kwivanga mu matora y'amerika by'umwihariko n'ayo mu bindi bihugu byinshi bitandukanye muri rusange uretse ubushinwa ariko christopher ray avuga ko na irani irimo yivanga cyane mu matora ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rw'iterabwoba yahishuye ibyo fbi yakoze mu kwezi kwa gatandatu gushize fbi yataye muri yombi abantu umunani bakomoka mu gihugu cya tajikistani kiri muri aziya yo hagati bari binjiye mu buryo bw'amagendu muri amerika fbi ibakekaho kuba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu by'iterabwoba rituruka imbere mu gihugu umuyobozi wa fbi atanga urugero rw'umubare w'abakozi b'ikigo cye nabo mu zindi nzego za polisi nyinshi zitandukanye bicwa ugenda wiyongera ku buryo butigeze bubaho mu mateka kugira ngo leta zunze ubumwe za amerika ihashye ibi bitero byose kandi birimo bibera icyarimwe ku buryo budasanzwe christopher ray asobanura ko barimo batura ubufatanye bw'inzego zose mu gihugu no mu rwego mpuzamahanga ijwi ry'amerika muri kenya leta yashyizeho igihembo ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma collins jumaisi yongera gutabwa muri yombi uyu ni wa mwicanyi ruharwa w'imyaka mirongo itatu n'itatu wiyemereye ku giti cye ko yishe abagore byibura mirongo ine na babiri ahereye ku mugore we bwite no gucagagura imibiri yabomo uduce duce jumaisi yafashwe bwa mbere mu kwezi gushize muri iki cyumweru yatorotse kasho ya polisi yari afungiwemo by'agateganyo ahungana n'abandi bantu cumi na babiri bari bafunganywe bakomoka muri Eritrea binjiye muri Kenya mu buryo bw'amagendu polisi rero yashyizeho ingamba zo kumuhiga bukware muri urwo rwego ivuga ko uwo ari we wese uzayifasha kongera kumufata azabona igihembo gitubutse ku buryo bushimishije ariko ntisobanura uko kingana abapolisi batanu bakekwa ko babafashije gucika nabo batawe muri yombi ejo bundi ku wa gatatu urukiko rwabarekuye by'agateganyo ku ngwate y'amashiringi ya kenya ibihumbi magana abiri ni ukuvuga nk'amadolari y'amerika igihumbi na magana atanu ibiganiro byo gushakisha agahenge bikomeje i Cairo mu misiri intumwa za amerika misiri katari na isirayeli ziriyo amerika misiri na katari nibo bahuza abakuru mu mishyikirano y'amahoro mu ntambara yo muri gaza no gushakisha uburyo ingwate hamas yatwaye bunyago bakiriho barekurwa mu ntangiriro aha i Cairo abanyamerika baragenda baganira n'impande zose rumwe ukwarwo urundi ukwarwo ariko nta n'umwe watangaje niba Hamas yohereje abayo ibi biganiro bigamije kubonera umuti icyo barimo bita utuntu tumwe na tumwe tubuza abarwana mu ntara ya Gaza muri Palestina aribo Israel na Hamas kwemera guhagarika imirwano by'agateganyo muri utu tuntu tumwe na tumwe harimo icyifuzo cya Hamas cyo gukura abasirikare ba Israeli ku mupaka wa Misiri na Gaza n'icyakurikiraho baramutse bahavuye koko Israeli yo ibibonamo ingorane kubera ko nk'uko ibisobanura Hamas ihanyuza muri magendu intwaro igura mu mahanga zikinjira muri Gaza Misiri nayo yemeza ko yahafunze ariko Israeli ntibyemera
urakoze toma kamirindi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo atuve wa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube x na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaha indwi gushika izaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'uburundi iremeza ko abantu ijana na mirongo irindwi n'umwe banduye indwara y'ubushita bw'inkende kandi ko imaze kugera mu turere tw'ubuvuzi turenga makumyabiri mu ntara zitandukanye mu gihugu inkuru irambuye tiarive ndayishimiye ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda naho biri uko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi umushikiranganje ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyi ndwi yama bahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije covid cumi n'icenda kuko gifise umurindi munini ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza cy'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri kovide twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni indwara z'imigera ziroroshye kurwanya kuko ni ugukaraba gusa udakora nako kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukora nako umukuru w'inama nkenguzamateka nawe emmanuel sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganje ibyo bubasaba kuko iyo ndwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambo n'akazoza bifuza yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca bujumbura abantu twumvira ibyo abagezwe amagara batubwira batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize batubwira ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza nuko umwe wese yumva yuko urugamba rwiwe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo cy'amazi gihangayikishije benshi ntivyoroshe kugira isuku gukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracikaruka ku bwinshi sigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari mu by'ubushikiranganje busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba
kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni ukuvuga baca hose igihugu bisaba yuko habaho inzego zibijejwe zibiri gushyiraho ingingo nterekeza ku buryo tubwiza nyine kubishyira mu ngiro iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi cumi n'ine umuntu ayanduye muganga eme uwimana yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso bya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi uku niko abisigura ibimenyetso by'iyo ndwara na cyane cyane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atabyo yahorana umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara nibyo bintu bya mbere bitangura imbere y'uko haza bijya bintu by'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushyikira n'ibindi bihimba byose by'umubiri na cyane cyane ku bihimba byihishije birondoka mu mugongo ku maboko no ku maguru abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa NSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera e guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha e ko bokingira e abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa kire ashobora ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita umushikiranganji duwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi ni ukuri iyi ndwara n'akaranda nyine abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu ni ukuri bitwara amahera menshi cyane turaboza tubogesha amaserumu mwibaze nk'umuntu turashaka kumwogesha amaserumu arenga cumi ku munsi ajya amaserumu ya solisiyo sare hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye turamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma bityo biratinze cyane amashuka ajyama kumva ajyama ku bintu duca duta ni ibintu bisije rwose ni ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko iyo akaranda katarangika mu rugo iwawe umengo ntakahari kugera ku genekerezo rya cumi na gatandatu uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura mu makaritsiye abiri gusa ya kinama na kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga mirongo ine na batanu banduye iyo ndwara y'akaranda k'inkende thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rwanda abahinzi bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka kamonyi baravuga ko bamaze amezi agera kuri atandatu bategereje amafaranga y'umusaruro w'ibigori ubatwawe na rwiyemezamirimo inkuru icukumbuye eric bagira gusa numva ncitse intege pe nzahinga se mpingishije iki ndahinga se nzabirya ndahinga se nzagaburira umwana ndahinga se azankemurira ikibazo ndahinga ngo bimarire iki madamu claudette mukamana w'imyaka mirongo itanu n'itanu ni umubyeyi w'abana bane akora umwuga w'ubuhinzi turaganirira mu gishanga cya bishenyi irunde mu karere ka kamonyi umwitegereje ku masura arababaye kandi arashonje mu byo yadusobanuriye arabiterwa no kuba we na bagenzi be bahuriye muri koperative ubumwe bugamije iterambere baratanze umusaruro kuri rwiyemezamirimo uzwi nka rumbuka aho kubishyura amafaranga amaso yaheze mu kirere yabwiye ijwi rya amerika bimwe mu bimushengura igihombo cya mbere ni inzara bivuze ngo ubwo umwana mu rugo ararira nta kurya nta ki ndihitinga mu bundi buryo bwo hirya kandi nakagombye kuba nakabaye ntuje kuri ya mafaranga bampaye nkahahira abana bakarya umwenda bakawubona uko bikwiye nk'umuntu wateguye nkategurira abana naho twari twateye tugujije byariyongereye n'ubundi n'ubu muri uyu munota wa none abana yazanye ngewe ntacyo yanganduraho mu rugo nkasanga nanone guhinga muri kino gishanga umusaruro wacyo ntacyo umariye kompanyi ya rumbuka isanzwe ifata umusaruro w'abahinzi ikajya kuwutubura ibahaye amafaranga iyo ibahaye ifumbire muri gahunda ya nkunganire muhinzi igice kimwe cyishyurwa na leta kuva yatwara umusaruro w'aya makoperative ahashize amezi atandatu batarabona amafaranga mukamana aribaza niba azongera kwegura isuka agahinga ibigori ese tuzongera duhinge ibigori bongere bijyanire nk'ibya mbere ese tuzihingira ibyo twishakiye twishyirire ibitugandurira urugo rwacu kuko nibyo bari batwijeje ntacyo bitumariye undi mubyeyi ni florentine musabyimana w'imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko n'abana batatu uyu aragaruka ku nzira yatanga umuturambye ku buhinzi bwabo ni uko n'umushoramari wundi waza aho kugira ngo bajye batudindiza yajya ajyana umusaruro n'amafaranga aza wenda akaturengera kuko turahinga ntituba twemeye no kubitahana mu rugo abakuriye za koperative z'abahinzi nabo bemeza ko ikibazo kibabereye ingume bwana claude nshimiyimana akuriye koperative ubumwe bugamije iterambere igizwe n'abanyamuryango barenga magana arindwi mirongo inani mu gishanga cya bishenyi avuga ko bahaye rumbuka toni magana ane n'umunani z'ibigori zifite agaciro ka miliyoni zisaga magana abiri mirongo itanu z'amafaranga akavuga ko bari mu ruhuri rw'ibibazo batagizemo uruhare muri rusange byo birakomeye cyane nubwo uyu musaruro twatanze twari twagujije amabanke banke zirimo ziratera amapenalite kandi ikindi cya kabiri ntituzabasha kongera kujya kwiguza kugira ngo duhinge kuko twahingaga tugujije izo ni imbogamizi Pierre Damien Sabimana nawe ni perezida wa koperative koalifika yo mu murenge wa Mugina ifite abanyamuryango barenga magana atanu mirongo cyenda avuga ko rumbuka iba ari mu mwenda wa miliyoni zisaga ijana na mirongo itandatu z'amafaranga y'amanyarwanda nawe yumva yabarirwa mu mbabari usanga ari ikibazo cyabaye kirekire kugikemura biragoye twabaza akarere akarere nako kabati turacyahendahenda rumbuka rumbuka nawe twayibaza ngo akarere karimo amafaranga ibibazo bitubera abahizi abaturage barashonje babura amafaranga yabo kandi barahinze bageze mu kindi gihembwe cy'ihinga abahinzi bavuga ko mbere yo kwerekeza mu mirima babanzaga gufata inguzanyo mu mabanki abakuriye amakoperative bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko amabanki yatangiye kubabarira inyungu z'ubukererwe abakuriye amakoperative bagasanga byagombye kujya ku mutwe w'umushoramari noneho bakavugana n'amabanki na rumbuka ihari icyo gihombo bateje akaba aribo bakishyura ntitwabashije kubona kompanyi ya rumbuka ngo tumenye impamvu batishyuye abaturage inshuro zose twahamagaye bwana Faterine Kamaru yikuriye ntiyatwitabye gusa akarere ka kamonyi kakemeza ko mu gihe kitarenze icyumweru abaturage baba batangiye kwishyurwa bwana uziyeri niyo ngira ni meya w'akarere ka kamonyi wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu barushijeho kubasaba bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo amafaranga abe yaboneka amakuru rero yizewe bamaze kuduha ni uko amafaranga bayabonye batubwira ko mu minsi mike cyane itagera ku cyumweru ikibazo baba batangiye kugikemura amakoperative akabona amafaranga yabo bwana niyo ngira akavuga ko ku kijyanye n'ibihombo abaturage bashoboraga kuzahura nabyo umushoramari yari yagize icyo abikoraho amafaranga y'umusaruro yageraga muri miliyari imwe irenga rero hari iyo bari batanze mbere kugira ngo icyo kibazo cy'amabanki niba ari inyungu kibe cyakemuka rero hari avansi bari batanze mbere bayiha amakoperative amafaranga ageraga hafi kuri miliyoni magana abiri uretse kuba ijwi rya amerika yabashije kuvugana n'amakoperative abiri rumbuka ifitiye umwenda amakoperative agera muri atandatu muri kamonyi ubuyobozi bwa kamonyi bwabwiye ijwi rya amerika ko rumbuka igomba kwishyura miliyoni zisaga magana inani mirongo itanu n'umunani z'amafaranga akarere nako kagomba kuyishyura agera muri miliyoni ijana kakemeza ko ari make cyane kagiye kuyashaka vuba kandi ko atabera rumbuka urwitwazo rwo kutishyura abaturage abahinzi bagakomeza kugaragaza uwo babona wagombye kubakemurira ikibazo kereka hari umubyeyi kagame amanutse akaba ariwe udukemurira ikibazo ubundi wadutabara se ninde wundi twakwiyambaza kubera ko ndabona twebwe ntacyo twakwishoborera kandi nta wundi wundi twakibwira barabizi abayobozi b'ibanze kandi nabo ntibagishobora umusaruro w'ibigori bari kwishyuza babihinze mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize ehe wagira uruhusa rw'iry'amerika ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya uvira abagore batawe n'abagabo abapfakazi n'abafite abagabo b'inyanda bahitamo gukora imirimo ivunanye ariko bakirwanaho bagatunga imiryango yabo ni mu kiganiro cy'abategarugori mwateguriwe na vedaste ngabo ugeze muri bimwe mu bice by'iyi teritwari ihanura imbibi n'igihugu cy'u Burundi usanga benshi mu bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka abandi bafora mu migezi abandi nabo bari mu mirima mu gihe abandi nabo baba bari gusenya imisenyi yo kugurisha iyo uganiriye na bamwe muri bo bagaragaza ko impamvu bajya muri iyo mirimo ari uko ari abapfakazi abandi bakemeza yuko abagabo babataye abandi nabo bakavuga yuko abagabo babo ntacyo bakora bitewe n'uko ari abasinzi niyo nsaba christine ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko afite umuryango w'abana barindwi yahungiye muri kongo umugabo wamaze kumuta twamusanze ku mugezi wa gavimvira ari guseba umucanga wo kugurisha kugira ngo abone ibyo agaburira abana be asanga gutungurwa wenyine ari ingorabahizi ese wakwirwa ntariye nkaza kujya kumugoroba naho nyine ariko akana kanjye gato k'agahungu kavuye gusega kashaka kujya gusega iyo kakazana utugoye dutatu cyangwa tune toyi hawa amaze imyaka itatu umugabo yaramutaye nawe ashimangira ko yugarijwe n'ibibazo byo kubura ibyo atungisha abana be batanu umugabo yamusigiye ndashoboye kuba twaraye inzara nkabwira abana ati tugende ejo tujye gukora tugakorera nk'ibyo bihumbi bitanu nkacambwira abana ati dutware ubusombe tukabuteka tugaca turya rimwe kugira ngo tugure kajya gafu isabune nayo ndashoboye kumara n'indwi tutamesa tukamara n'indwi zibiri tutamesa hejuru y'iki hejuru yo kubura agasabune na ka karasiyo kuko tuba turiko turahangayika umwana yagwara ngo nze ku bitaro nkajya mfata twa duhera nagiye gukorera ibihumbi bitanu nkajya ngana kugura imiti y'iki y'umwana saba abagore gusa bavuga yuko abagabo bata bagatunga imiryango yabo bonyine hari n'abandi batunze imiryango yabo bitewe n'uburyo abagabo bakoresha nabi imishahara yabo uyu mugore ufite umugabo w'umusirikare twahuriye nawe agiye kumesera abaturanyi ku mugezi wa karimabenge kugira ngo abone amafaranga yo kugaburira abana be kugira abana barye ni ukuja ku miryango y'abantu kuja kudodora wabona aho u- u- nyambura uri gusaba ikigozi cy'umuceri nyambura uri gusaba ikigozi cy'ifu hariho umuntu agusayidira akaguhereza ukamuririra akaguhereza ukaja gutekera abana ahandi tugafura Eh, niko tubayeho abagabo bacu basirikare tugomba icyo dusaba no kugira ngo bave muri ibyo barimwo kugira natwe tugire tuzoze turabona umushahara kugira tubeho neza n'abana babo babeho neza ijwi ry'amerika ryasuye abagore bakorera imirimo itandukanye ku mupaka wa kavimvira uhana urubibi n'uburundi batubwira uburyo batunze imiryango yabo nahimana chantal agendana ubumuga atunze umuryango w'abantu batanu binyuze mu mirimo akora yo kwambutsa ibicuruzwa biva mu burundi biza muri kongo dufite abana batanu bashoboye kuva ngaha ndose n'uduhumbi dutanu cyangwa icumi nkagura ubufu nkagura indagara nkacumba ubugari tukarya tukabaho ndetse tukabandanya ni gute utunze umuryango ugendana ubumuga kandi nzi umuryango ugendana ubumuga bwa mbere yatangiye mu kazi k'inzoga akazi k'inzoga nyine bisa n'ukumengo baratwahiye ariko twaje tujya kuza turicara hajya nyine kuri duwani uzanye akazigo k'igihumbi ushiramwo ka bibiri ushiramwo hari igihe ukwiza rasiyo yo kurya urumva nyine tubayeho uko nyine aha kavimvira kandi twahuriye na bati nowela umugore w'umupfakazi utunze abana cumi na babiri yarimo yururutsa amabido ya lisansi mu mato yo kugurishiriza abashoferi b'abarundi avuga ko atunze urugo rwe wenyine binyuze mu mirimo y'ubucuruzi akora lisansi nimbayeho iminsi yose nk'ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi bitanu bivana n'uko nadandaje nkaraba ukuntu nsumira abana bo nyine ibihumbi bitanu hasigara n'ibihumbi bibiri byo kubafasha amagwaye ashize nicyo wabwira abandi bagore Umugo- umugore arifasha wenyine nturindira umugabo unazo gufasha iminsi yose umugabo adahari tumenya ukuntu wifasha ufisha umugabo turaba ukuntu kudandaza igihe ujya mugabo adahari ibyo nyine bitaca bigufasha ko ubaho n'abana bamwe mu bagabo twavugishije tubabaza impamvu bata ingo zabo batubwiye ko iyo bagiye gushakira imibereho kure y'aho batuye bagerayo bagashaka abandi bagore abandi nabo bavuga yuko bata abagore babo bitewe n'uko bitwara nabi ijwi ry'amerika ryashatse kumenya umubare w'abagabo bata ingo zabo muri iyi teritwari ntibyadukundira mu busanzwe nta bufasha leta iha abagore batunze ingo zabo gusa mu rwego rw'amategeko leta ikurikirana abagabo kubera guta abana babo ndetse ikabategeka gutanga ibibatunga abenshi mu bagabo bata ingo zabo usanga bari babanye n'abagore mu buryo butemewe n'amategeko bedase ngabo ijwi ry'amerika ubuvira
inteko rusange y'abademokarate ku rwego rw'igihugu yaberaga i chicago muri leta ya illinois yashoje imirimo yayo yemeje ko kamala harris na tim Walz bazahagararira ishyaka ryabo mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe bombi barabyemeye toma kamirindi iyi minsi ine yaranzwe n'ibimeze nk'ibirori birimo imiziki ariko rero ni na politiki abanyapolitiki benshi b'ishyaka ry'abademokarate barasimburanye baranga abakandida babo kamala harris ku mwanya w'umukuru w'igihugu kim Walz ku mwanya wa visi perezida wa repubulika batumiye ingo z'abantu b'ingeri zitandukanye bavuga ku bibazo barimo batumiye abanyamadini ibyamamare muri muzika muri sinema no muri siporo dore ko n'iri koraniro rukokoma ryabo ryaberaga muri arena y'ikipe ya basketball y'icyamamare chicago bulls batumiye kandi baha ijambo n'abanyapolitiki bo mu ishyaka ry'abarepublikani rya donald trump bamwe ndetse bakoranye nawe hafi cyane bitandukanije nawe kubera impamvu zinyuranye zirimo imyitwarire ye ku giti cye n'amatwara ye ya politiki batangaza ko bazatora kamala harris abademokarate batumiye n'abandi bantu barimo abo mu mashyirahamwe y'abakozi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu nka pasitoro al sharbon wo mu itorero ry'ababatista umwirabura washinze kandi ukuriye umuryango wo guharanira uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda witwa national action network kuri we amerika ntigomba gusubira inyuma We do not endorse candidates, but we report where candidates stand on criminal justice.
ntidushyigikira umukandida ahubwo tujya inyuma y'imigambi ye nko mu nzego z'ubutabera mpanabyaha uburinganire bwa bose muri bukungu n'imari no mu by'ubuvuzi no mu bindi bibazo byinshi binyuranye n'uburenganzira bwa rubanda
reveron al sharpon yemereye kamara harris amajwi y'abo ahagarariye kubera ko nk'uko yabyivugiye kandida w'abarepublikani trump amaze imyaka n'utwaka azi neza adashobora kurengera uburenganzira bwa bamwe na bamwe gabriel giffords bakunze kwita gabi yabaye depite wo ku rwego rw'igihugu ahagarariye leta ya arizona kuva mu bihumbi bibiri na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ku itariki ya munani y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yari mu giterane cy'abaturage yari ahagarariye mu nteko ishinga amategeko noneho umuntu araza arabarasa agamije kumwica abantu batandatu barimo umucamanza wo ku rwego rw'igihugu barapfuye abandi cumi n'icyenda barimo gabi barakomeretse gabi yangiritse umutwe n'ubwonko bikomeye cyane ariko abaganga baramuvuye aracyariho aragenda nubwo acumbagira ariko kandi aravuga kuva icyo gihe we n'umugabo we Mark Kelly wahoze ari umuderevu w'ibyogajuru ubu akaba ari senateri wo ku rwego rw'igihugu bari mu baharanira cyane ko imbunda zifite ubushobozi bwo kurasa amasasu menshi icyarimwe mu gahe gato zikica abantu imbaga zicika mu baturage gabi yinjiye ari kumwe n'umugabo we maze imbaga iteraniye aho ngaho imwakiriza amashyi no gusakabaka cyane gabi gabi gabi terrible, terrible day. I almost died, but I fought for life and I survived.
umunsi w'ishano ishano ishano rwose ni nk'aho napfuye ariko naragwanye ndabatsinda ndiho nongeye kwiga gutambuka gushasha intambwe imwe ku yindi nasubiye kwiga no kuvuga ijambo ku rindi rimwe ku rindi inshuti zanje kamara azuba perezida w'igitangaza kamara azotsinda abagurisha inkoho n'abazamamaza azotsinda abacuruza inkoho muri magenda Kamala will be a great president. Kamala can beat the gun lobby. She can fight gun trafficking.
ijambo rya nyuma na nyuma ryari irya visi perezida kamara harris wemeye ku mugaragaro guhagararira koko ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination. to be President of the United States of America.
hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana